radiyo y'ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda miriwe inshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio ndi muri kumwe na joy diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuba twumva muri mu burundi no kuri fm jana kane n'ibice bitatu mu rwanda turi kandi live kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya facebook ni voa radiyo yacu
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ku bamenyeshamakuru igihumbi n'amajana na mirongo ibiri bamaze kwiyandikisha nk'abanyamwuga mu rwego cnc rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu c'u burundi muri uno mwaka abapfasoni n'abigeme ntibarenga amajana na mirongo itanu na bane muri aba majana na mirongo itanu na bane ibice cumi na bine kw'ijana nibo bari mu nzego z'ubuyobozi bw'itangazamakuru muri ico gihugu mu ishami rikurikiyemwo abapfasoni n'abigeme b'abamenyeshamakuru afj association des femmes journalistes au burundi muri ico gihugu basanga ivyo bitigiri biri hasi cane bakifuza ko n'imibu buriburi mu kimenyeshamakuru gifise abakozi mirongo ibiri icumi boba ari abigeme n'abapfasoni kandi hakanaboneka n'abaja mu nzego nyobozi hambavu y'ubwo busumbasumbane mu by'ibitsina eka n'ibitigiri by'abapfasoni canke abigeme bitabira ibiganiro bitandukanye biri hasi cane ikigo kijeje gutororokanya ibiharuro mu burundi istebu gisigura ko ibice mirongo itandatu na bitanu kw'ijana vy'igitsina gore bari hagati y'imyaka cumi n'itanu na mirongo ine n'icenda badasoma ibinyamakuru batumviriza amakuru canke ngo bayarabe ivyo bitigiri biruko mu gihe unesco yemeza ko nko mu burundi imiryango ija, ku miryango ijana mirongo umunani n'ibiri n'imiburiburi baba bafise iradiyo imwe n'imbonesha kumenyesha kure imwe canke bakanarenza none mbega uko kudahurumbira umwuga vyoba biva kuki kuba batari mu nzego nyobozi ari benshi bibavako canke barikumira uko biri mu maradiyo akorera mu karere ni nako vyoba vyifashe mu maradiyo mpuzamakungu abapfasoni n'abigeme batari muri uwo mwuga ko batumvikana cane mu biganiro bimwa ijambo canke bimeze gute utwo tubazo ni tumwe mu two tugiye guca hirya nino muri muri sanga y'uno munsi mumenyereye ko twahariye abapfasoni n'abigeme mutumire twabatumiriye ni florentine kwizera ni mugenzi wacu akorera iradiyo y'abongereza bbc ifise icicaro i london uh, florentine ikaze kandi wakoze kuduha akanya kugira ngo tuyage ivy'umwuga hagati y'abanyamwuga
ndakuramukije diane ndaramukije n'abariko baratwumviriza urakoze kumpa ikaze ego ego akabazo ka mbere ngira none akakubaza mpereye ku maze kutwandikira yitwa sindayiga ya aristide avuga ati ko adasaza ko twashize ko agafoto kawe kuri facebook kandi twamwumvise kuva kera kumbe wa mwuga ni nk'uwabarimu kazi nibo badasaza vuba akabazo ka mbere uwo mwuga umazemo imyaka ingahiga florentine
umwuga ndawumazemo imyaka mirongo ibiri muri uku kwezi nibaza yuko nkwije imyaka mirongo ibiri kuko ndibuka yuko inkuru ya mbere natanguriye ko gutanga mu itangazamakuru yari inkuru yerekeye ikibazo cya leta cyo mu mwaka wa gatandatu sinibuka neza itariki mugabo hari mirongo icyenda n'icyenda kikaba gikorwa rero muri uku kwezi kwa gatandatu urumva ko nkwije imyaka mirongo ibiri yego iyo nkuru wayitangariza kuri bbc wayitangariza mu gihugu cy'u burundi cyane
sinayitangariza kuri bbc nayitangariza hagati mu gihugu cy'uburundi mu karere k'intara zo hagati nkayitangariza kuri radiyo bonesha fm icyo gihe mbere yari icitwa umwizero hanyuma kuva uve mu mwizero kugera kumbure wananakoreye n'umwizero imaze guhinduka bonesha haheze igihe kingana gute washitse gute ku rwego rw'itangazamakuru mpuzamakungu
ni urugendo novuga rutabaye rugufi kuko nahereye hasi nabitanguye nk'ibintu bi- bije mu mutima bitumwe no gukunda ku gukora ibikorwa bitandukanye nari nsanzwe ndi umwarimu narigisha mu ishuri rikuru ryo mu ntara ya gitega nkabona mfise umwanya ariko ibyo nkora nkabona ni bike icyo gihe nari ngifise ingoga naho hariho abariko baravuga yuko ntasaza Eh.
ibihumbi iminsi haciye sinike nari mfise amasaha agera kuri mirongo ibiri n'ane ku ndwi nigisha nkabona umwanya usigaye simbona ikintu ntushobora kuwukoramo ntangura kwiyumvira kugira ngo ndabe ikintu nokora gishobora kumfasha kumara uwo uwundi mwanya wose nuko nagiye nisanga ah, mu itangazamakuru ariko nsubiye inyuma gatoya ni ikintu nari mfise mu mutima w'iwanje kuko ndibuka mu buzi bwa mbere natanguye kuja kurondera harimo akazi k'itangazamakuru nkiri umunyeshuri icyabintuma ni uko numva abandi babikora nkumva ndabikunda nkumva kumviriza iradiyo bi- bingwa neza haba kumviriza ibiganiro bya- bya saa sita mu karuhuko umuziki amakuru nkumva ni ikintu nkunze nubwo atari cyo nari narakurikiranye mu ishuri nkumva nanjye icoma ayo mahirwe yo kubikora nubikunda nuko rero nabwiye nisanga mu itangazamakuru Mm. hanyuma aho kuri bbc gahuza hoho mu bwongereza uhamaze igihe kingana gute
BBC gahuza imiryango ndayimazemo imyaka eh, igera kuri cumi n'itandatu canke cumi n'indwi kuko shishi gahuza imiryango canke BBC Africa igi- igisata c'igifaransa narakoranye nabo ah, ndabaha amakuru nkiri mu Burundi kuva mu bihumbi bibiri na rimwe urumva ko iminsi atari mike nta nyene yego irakwiye cumi n'umunani ahari Ego. Eh, none ga Florentine uratubwiye eh, ivyo mwizero ico gihe mu mirongo icenda n'icenda yuko umupfasoni aja mu mwuga w'itangazamakuru barawuhurumbira
Si- kuwuhurumbira ntabyo umenya iyo utashobora kubona kumbure nk'abantu bashobora kuba bi- baja gusaba ubuzingo ufise ibiharuro ariko icyo nabona ni uko mu itangazamakuru harimo abakenyezi n'abigeme kuko harimo abagabo ariko bakaba bake Mhm.
kuko ndabyibuka nko muri bonesha mu, mu, mu bihumbi bibiri nkija gukora kuri kuri radiyo ubwaho Mhm.
nisanze mu gisata c'amakuru turi abantu babiri Mm.
kandi narinze mva ngaho tutararenga abantu babiri muri cumi na babiri mu ndimi zose Mhm.
igifaransa ikirundi igiswahili Mhm.
ico gihe nta congereza twakora twaraba abakenyezi babiri n'abagabo cumi Mm.
aho ni mu gisata c'amakuru nashizemo ibiganiro Mm.
utabumva rero yuko batari benshi Mm.
ariko kandi bariho Mhm.
abo twarabira ko akarorero mu- kuri radiyo nasiyonale kuri televiziyo harimo abakenyezi Mm.
ba Chantal Katama ro ba Christine Ntahe urabizi yuko bari abapfasoni bakarorero bakuri ton- itangazamakuru neza yego bariho ariko ntibari bafise ibyo abigeme ntitubabona uravye aho bigeze ubu wovuga yuko abo bavuga ivyo eh, babifisemo kuri canke
ibyo bavuga ni ukuri ibyo bavuga nibaza ko ari ukuri kuko biragaragarira amaso Mhm.
nk'ibi biharuro watanze mu ntangamarara Ego.
ku banyamakuru bamaze kwiyandikisha bashika igihumbi n'amajana abiri Mm.
kubona abake- abakenyezi n'abigeme batarenga nk'amajana ane na mirongo itanu birigaragaza yuko ari bake Mm.
abari mu nzego z'ubuyobozi bobo urabona yuko ari bake cyane ntibashika n'ibice cumi na bitanu ku ijana Mhm.
hanyuma hariho no kugira uruhara kugira ijambo gufata ijambo Mhm.
mu itangazamakuru naho nyine urabona yuko bataboneka diyane yego Eh, ni bakeya Mm.
rero ibi biharuro bigaragaza ukuri uretse yuko urumva n'ibyo u- ba- ba- bakuye harimo ibyo bakuye muri isitebu baba barakoze igendereza ryabo Mhm.
bakavyegeranya Mhm.
bakerekana uko ibintu bimeze Mhm. Yego. Ah, uretse n'ibyo rero na- no ku maso urabona yuko abakenyezi bataboneka co kimwe n'abagabo mu itangazamakuru baba abanyamakuru ubwabo canke abarigiramo uruhara yego hanyuma ku bwawe ga florentine wibayemo umwanya munini uribaza yuko biba biva kuko bibava ko barakumigwa barikumira cane
jewe nibaza yuko biva ku gihe tugezemo Mhm.
n'aho ibintu byatanguriye yego uko isi ikomeza gutera imbere niko ibintu bigenda bihinduka Mm.
abakenyezi n'abigeme nibaza yuko ntibatanguriye rimwe n'abantu b'abagabo kugira uruhara mu itangazamakuru haba ku byerekeye kuri kora cyangwa guhabwa ijambo ariko buke buke buke buke ibintu bigenda bihinduka nicyo gituma jewe jewe iki- isobanuro ndayiha cyane cyane ibijyanye n'ingena ibintu byagiye birahinduka uko byari bimeze kera uruhare umukenyezi yahabwa muri rusange mu iterambere mbega rwari uruhe ijambo yahabwa kuva kera mbega ah, yarihabwa mu buryo bungana iki ubu uye aho ibintu bigeze ni ukuraba no kubifatira kuri kahise Eh, urwo ruhara yatangiye kururonka ryari yagize amahirwe ryari yo kwiga kugira ngo ashike ku rugero rwo kugira ah, uruhara muri iryo tangazamakuru nk'umunyamakuru cyangwa gusobanukirwa ibyiyumviro bishobora kuba biri ko biraca ku iradiyo cyangwa kuri televiziyo kugira ngo agire ati reka nanjye eh, eh, ndabigiremo uruhara shikiriza icyumviro cy'iwanje naho jewe mfatira cyane cyane kugira ngo nsobanure ubu budasa muri ibi biharuro yego A- a- florentine duhiriwe duhishije kuko ukorera iradiyo mpuzamakungu byumvikana ko mutakora mu kirundi n'ikinyarwanda gusa murafise n'izindi ndimi zitandukanye icongereza igifaransa eka n'izindi ndimi zikoreshwa ahandi muri afurika tubuze ku by'imigenzo none a- ubundi abo mukorana muri ibyo bisata bindi bitandukanye niko bimeze uranatubwira ko no muri bbc wanyu ugahuza abapfasoni bahari ari benshi menga ndazi wewe ah, hariho ah, u- ivete akora ari mu rwanda abandi ho byifashe gute muri ibyo bisata bindi twavuga ngo biri mu bisata byatanguye kuja hejuru gusumba imbere no mu vyiyumviro by'ababumviriza canke ababikorera
Diane icyo nakubwira ni uko iki kibazo gisa n'ikibazo gisangiwe na benshi muri rusange mu isi nibyo imico igenda itandukana uko ibihugu bitandukana imico nayo ikagira uruhara rwayo muri uko gukumira umukenyezi mu itangazamakuru cyangwa kumva yuko atovuga mu buryo bwisanzuye haba gutanga iciyumviro ariko muri rusange ni ikibazo gisangiwe n'abantu benshi no ngaha mu bwongereza turi ugiye kuraba kahise kabo umukenyezi kugira ngo ashobore gushika ku rugero rwo kuronka ikibanza cane cane mu nzego zo hejuru mu itangazamakuru si ibintu vya kera ni intambara gushika n'uno munsi ikibandanye Yego.
ndaguhaye akarorero Aha.
no kuri bbc mu ndimi zitandukanye ubu tuvugana baracari muri iyo ntambara yo kugira ngo barabe yuko boduza ibiharuro by'abakenyezi n'abigeme bafise uruhara mu itangazamakuru baba abanyamakuru ubwabo canke abahabwa ijambo kuri radiyo kuri televiziyo no mu mu bi- mu bundi buryo bwose eh, bukoreshwa mu gutangaza amakuru urumva rero yuko ari urugamba rukibandanya Yego.
hariho intego bihaye mu- mu mwaka uheze barangije mu- baki- bakibandanya n'uwo mugabo ibiharuro babiraze gushika mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka bari bihaye intego yo gushika kuri mirongo itanu ku ijana ku buringanire bwa mirongo itanu ku ijana hagati ya- y'abagabo n'abagore ku majwi aca
BBC.
kuri radiyo canke kuri televiziyo canke mu- mu- mu bundi buryo nyine amakuru atangwa Mm, amajwi y'abagabo n'ay'abagore mhm, baba abavuga amakuru cyangwa abahabwa ijambo mm,
ariko ibyo biharuro n'ubu baracagerageza kubiduza icyo giti gica mirongo itanu ku ijana ni ikintu bakiko baragerageza kugira ngo barabe ko boshikira utubyumva yuko si ikibazo twisangije mu karere mhm.
mu burundi cyangwa muri aziya cyangwa ni ikibazo cy'isi muri rusange niko nubivuga yego Eh, kandi natwebwe florentine ngaha anye ku ijwi rya amerika twarabigiyemwo turanabazanya tuti mbega kuri kabafasoni tutabumva turagerageza kubatumira mugabo eh, twagera mu vyo kuronka abaja muri ivyo biganiro ugasanga nk'amatelefone cumi turonse mu mezi atatu uzosanga hari n'igihe usanzemo umukobwa umwe canke umufasoni umwe wumva ko ari n'urugamba rukomeye ni urugamba byana ikibazo ni cya kindi mbega abo bantu dutumira abapfasoni n'abigeme ba- ba- barumva yuko bufata ijambo Mm, kumbure bo- bavuga bati hasa hanze n'ibyo bariko baravuga ntibinyerekeye mm, canke si- sindabisobanukiwe mm, wavuze yuko mi- ibice mirongo ibi- umunani na bibiri ku ijana mhm.
kuri ibi biharuro bya- byagenderejwe mu burundi Yego.
by'imiryango bafise uburyo bwo kumviriza amakuru Mm.
barafise radiyo canke barafise televiziyo yego ariko wumvise yuko mu bafise ah, hagati y'imyaka cumi n'itanu kugira ngo na mirongo ine n'icyenda niko babivuze yego mirongo itandatu na gatanu ku ijana batagira uruhara mu mirongo itangazamakuru itandatu kandi n'icyenda nta n'umwe aba yabakumiriye urumva muba mwabatumiye Mm.
muba mwabatumiye ikibazo rero aho gihagaze rero n'ubundi umangaruka hahandi gusobanukirwa Mhm.
ico kiza ubwa mbere Yego.
kumva yuko ivyo bibaraba Mhm.
kandi babigizemo uruhara bishobora kugira akamaro gusumba Mhm.
batarindira ko hari uwundi muntu arinda kubavugira ibyo bifuza bo nyene gu- gushikiriza nk'ivyiyumviro vyabo Mhm.
ni gukomeza gusubika buke buke gushika umunsi bazovyumva yuko nabo bibaraba urakoze cyane gushika umunsi i- indero ya uburezi nobwa ubumenyi bazoba bafise bushobora kubafasha gusobanukirwa yuko urwo ruhara barufise kandi bashobora gutanga ivyiyumviro Mhm. turaza urugamba rubandanya yego turaza kubinoganza turabe uruhara rw'umwe umwe n'uyundi kugira ngo izo ntego uvuga ko ari nkamwe twobishika ko iki kibazo cova mu nzira ariko muri isanga ntituba tuyisangiye n'abatumire gusa tuba turi kumwe n'abandi bariko baratwumviriza bari hirya no hino kugira ngo dusangire ikiyago wa mbere duse ku murongo wa telefone ni toma toma ikaze
amahoro neza yego uherereye toma
ndi bujumbura Mhm, akabazo canke intererano kwa florentine kwizera
ubwo ubwa mbere bwo nagomba nkeze uwo murundi kazi turavye ibihe abaye muri iyo radiyo yarakoze ibintu bishimwa nk'umukenyezi ashoboye rero rero novuga nti nagerageze aze ari arahugura cyangwa aze aragerageza abarundi abakangurire kujya muri uwo mwuga Mhm.
kuko twakunze kubona uwo mwuga ni umwuga ugoye umwuga uhura n'ibibazo byinshi umuntu uhura ari mu mitego uhura agwa mu mi- mu mitego ibi ukaza kubaza amakuru ugahura ntimubyumva kumwe ugahura agufasha ukundi afashe nk'uko umenga uri uri kumwe n'abamugwanya ugahura mbere hari n'abashika bagapfungwa bagahohoterwa no kwicwa bakicwa Mhm.
ibyo rero nakunze kubona abantu b'abadamu bacabona umenga ibyo bintu bobitinya umenga bobizirukira Mhm.
ariko rero umwuga wose utegerezwa gukunda ama ikindi novuga novuga nti ibi bintu bavuze yuko abana b'aba- b'abakobwa muri leta mu nzego ari ibice mirongo itatu ku ijana Mhm.
rero novuga nti haracyarimo gukumirwa byiza bategerezwa kuba bangane kuko bose n'abantu kandi bose barashoboye Mhm.
ama nkavuga nti n'abantu bi- bitwa abigeme barakwiye kuvamwo ubwoba bagakora ibikorwa byo ku- kwinjira muri uwo mwuga bakawukunda mbere n'ubundi buzi bakabwinjiramo kuko ubu u- urashobora kubona n'umuntu w'umukobwa deja ashobora kunyonga ikamyo Mhm.
none wumva icyo badashoboye n'igiki rero novuga nti ubwoba nibwo bukwiye kubavamo ubwa mbere abababereye imfura mw'ako kazi nabo bakagerageza kuza barabakundisha uwo mwuga Mhm.
kugira nabo babone yuko ari umwuga nk'uwundi ntibagume babona ngo naka yari umumenyeshamakuru yarapfunzwe yarishwe yaragize nte ngo no nanjye noba- nopfa batahure yuko umuntu urupfu aru- aru- urwapfa rwose n'ubwo imana iba yaramwandikiye nta kintu arenza ko nta rutugu itanganya rubaho ku- burya nico twi- tutayihe- twihenda ko urakoze cyane urakoze cyane gose toma Ama- Mhm.
navuga nti abantu barakwiye kumenya ko umwana w'umukobwa ashoboye no muri leta ngahamagarira mu- muri leta kumenya ko umwana w'umukobwa nawe nashoboye ntibaze kwama ba- bagomba kuza baraha umwana w'umukobwa ku kiyiko ngo ibice mirongo ibiri mirongo itatu mirongo itatu na ringahe ntibabone yuko ashoboye ibyo ashoboye abi- babimuhe kandi n'abakobwa nabo nkabahamagarira kwiga bake- bakanonosora bagakurikirana amashuri kugira nti ntibeze bitwaza amashuri murakoze urakoze cyane gose toma ngaho i bujumbura ugira umunsi mwiza
ego namwe murakoze yego florentine urumvise ivyumviro vya toma sinzi kufise ico bivuga ko hagiyemwo n'utubazo yaruranishije kuri wewe eh, nka bamwe mu babaye imfura muri uyo mwuga na cane cane ku itangazamakuru mpuzamakungu ego toma nico yahereye ko yavuze ati ikaba nuko yokangurira abandi barundikazi kuja mu mwuga Mhm.
kubakangurira kuja muri uwo mwuga nibaza yuko ari ugutanga akarorero Mhm.
keza uruhara rw'iwanje uruhara rw'iwawe diane Mhm.
ni ukwereka aba- barumuna bacu n'abana bacu yuko bishoboka Mhm.
birashoboka kuba umunyamakuru mwiza kandi uri umukenyezi yego ubu- ubunyamakuru si umwuga si umwihariko w'abantu b'abagabo Mhm.
nimba ndawumazemo imyaka mirongo ibiri si ukuvuga yuko atanu mitego yahabaye si ukuvuga yuko atawapfunzwe mbona Mhm.
kandi si abakenyezi gusa buba barabangamiwe n'abantu b'abagabo barabangamiwe ibihe uburundi bwaciyemo ni ibihe eh, bitandukanye kandi bimwe bimwe bitari byoroshe ariko nk'uko yabivuze yavuze neza ati "Ni ig- igikuru ni ukuri- ni ukubarindisha bakamenya kwikuramo ubwoba bakamenya yuko umwuga wose utegerezwa gukunda yego kandi burya nta mwuga utagiramo intambamyi zawo Mhm.
umugore ari wo wose ufise intambamyi zayo ushobora kuja kuriva ukijema Mhm.
ushobora kuja ku- kuba umusirikare hanyuma hakaduka urugamba u- ukarugwako Mm.
Statisti- ibiharuro biba ari bito mugabo ibintu nka bene ibyo birashika Mm.
ico rero sico cobuda umuntu gukora ico yifuza kandi akunda akaraba gusa uruhande rw'ingorane Mhm.
kugira ngo wumve yuko eh, kugira ngo ugire uwo mutima wo ku- kundi- wo kugira ngo itangazamakuru nimba urikunda raba ibyiza birimo Mhm.
hanyuma aba ari byo ushingira ko kugira ngo u- ushobore ku- guhambya abandi kandi birahari kandi ni byinshi Mhm.
yabivuze neza cyane ati "Ah, abantu bakwiye kumenya yuko umwana w'umukobwa nawe ashoboye Yego.
ibyo ni byo ati nta kubabegera gatoya ibice mirongo itatu ku ijana biracarimo iku- ikumira ariko nibaza ngaha ko dukwiye kubitegera neza Mhm.
guhamagarirwa kuja mu nzego z'ubuyobozi kuja muri politike kuja mu ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gutuma umukenyezi atera imbere Mm.
iyo bavuze bati dushaka ibitigiri n'imiburiburi ibice mirongo itatu mu nama nshingamateka Mm.
mu nama mu mu- mu nzego zifata i- i- ibyemezo Ingingo yego.
si ukuvuga yuko baba bashaka ibice mirongo itatu bikagarukiraho Mm.
ni ukugira ibyiza twakoma twibuka rya jambo ngo n'imiburiburi Mm.
ntuhavuga ngo ibice mirongo itatu byarakwiye sinogerageza Ngo reka uko tugaruke.
bimeze Ni- n'imiburiburi ibice mirongo itatu Mm.
urumva bishitse ku mirongo itanu nta Ni kibazo sawa. Mm. yego Ah, hanyuma ga florentine kuri aka kantu avuze ngo ah, k'ubwoba nko muri kahise k'u burundi canke mu biyaga bindi mu mu bindi bihugu vyo mu karere ah, twaragiye tumva abamenyeshamakuru bafungwa hari ba sanova kuki hari ba boburugurika hari n'abandi barapfunzwe ba kiramvu n'abandi ubwo ako kantu koko ko kubona yuko ah, batari bake bigeze kuzira umwuga wabo ntigashobora gukumira uwo mupfasoni avuga ati je ndacafisabo ndera reka ndere aba anye mbe ndarya bike hama ibindi mbe ndabireka Andyane kare.
Eh, Mm.
mm, rega diane ivyo biri hose mm, biri hose si ukuvuga yuko ari ikibazo tu- tu- umwihariko w'u- w'uburundi mhm, kandi nk'uko yabivuze ntibyotuma abantu bagira ubwoba ngo bace bavuga bati uwo mwuga si uwanje mhm, kubera ko hari umuntu yapfunzwe mbega nupfungwa nonsa je- jewe vyogenda gute mm, ntuja mu mwuga w'itangazamakuru utegekanya kuzopfungwa umunsi uri izina mhm, ibintu bishobora kugenda neza ibihe bishobora kuvaho hakaza ibindi bihe byiza yego nimba ari mu bihe demokarasi ibangamiwe mhm, nimba ari mu bihe umutekano ubangamiwe hariho ibindi bihe bizoza byiza mm, kandi muri abo banyamakuru nimba ari amajana abiri umwe agize ikibazo cyangwa babiri cyangwa batatu mhm, none umwuga woca uhebwa gadiyate mm, oya akagumye bagumako niko Bagumako.
tuvuga mu kirundi mhm, ibyo ari byo byose wumva umutima wawe ubishaka kandi ubikunda uragenda ukagerageza mhm, muri muri ubwo- muri ibyo bihe nyine bitoroshe
mhm.
ariko wizeye yuko ejo imbere hashobora kuba heza ugakora umwuga wawe mu bwisanzure kandi naho ubwo bwisanzure butaba buhari si cyo gihe cyo guhesha ahubwo nicyo gihe cyo gushishikara kuko itangazamakuru niho riba rikenewe gusumba Mm, na cyane cyane ko ariho abafata mwebwe abamenyeshamakuru bafata nka bamwe mu bashobora gutuma ivyo bihe bihinduka biciye Bihinduka.
eh, biciye mu mu biganiro vyanyu bitandukanye
Mm.
yego nuko ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga murumva ibyo turiko turagaruka ko ni itangazamakuru ku bapfasoni abigeme haba mu bakora umwuga canke mu batanga intererano mu biganiro eh, bitandukanye muko mu byo thomas yavuze florentine hariho n'akandi kantu yavuze k'ibice mirongo itatu ku ijana wavuze ati ntawuja ngaha ngo avuge ngo bibe mirongo itatu bigarukire ngaha ati ni imiburiburi leta yo y'ubwo hari uruhara yogira muri uko guhumiriza abigeme muri uko gufata abana b'ibigeme kugira ngo ba- bijukire uwo mwuga wo kumenyesha amakuru n'abapfasoni
ndibaza yuko uruhara rwa leta rurakenewe kandi cyane Mm, urabona ibi biharuro uko wabigaragaje mu ntangamarara biracari kure mm, kandi tukaba tuzi yuko ibiharuro uko bimeze ku isi cyangwa iyo barabye iyo bagize rusansuma rw'ibihugu usanga abanyagihugu muri rusange mm,
abahungu n'abakobwa baba bangana ibice mirongo itanu ku ijana kuri mirongo itanu ku ijana mhm, uko guserukirwa kwari gukwiye kwigaragaza no mu bindi bisata by'ubuzima bw'igihugu mm, igisata cy'itangazamakuru ni igisata gikomeye mu bisata by'ubuzima bw'igihugu kuko ni nk'ikiraro kiri hagati y'abafata ingingo mhm, abafata ibyemezo n'abo zishikira abanyagihugu muri rusange mm, kuko niho abo banyagihugu bashisha ibyifuzo byabo niho bacisha ibyiyumviro byabo Ab- ab- abatware niho bacisha ibyifuzo byabo itangazamakuru rero riremye Mhm.
rikaba riserukiwe rikaba ricamo ibyiyumviro biserukira abakenyezi n'abagabo muri rusange iterambere riba iryabuje mhm.
nta nta uheza ngo asange yakumiriwe cyangwa yasigaye inyuma kubera kumbure ibyo akeneye bitumviswe cyangwa bititayeho Mm.
bititaweho Mhm.
rero nk- nk'abantu b'abakenyezi leta igerageje kugira gukoresha uburyo bushoboka bagaserukirwa Mhm.
ibyiyumviro byabo bikavugwa ku maradiyo kuri televiziyo bikavugwa mu itangazamakuru kandi bikavugwa na- n'abagabo n'abagore kuko kugira ngo icyiyumviro cy'iwanje numve yuko gi- gi- gi- gishobora gushyirwa mu ngiro Si- sinkeneye yuko uwundi muntu arinda kuja kubimvugira Mhm.
bibaye urabyivuge bishobotse nkativugira ndagishikiriza uko nca- ndatumva hanyuma ukanyurwa uka niba hakenewe amarobine aba- abakenyezi bamara amasaha atatu baja ku- kurondera amazi ku mugezi uwo muntu ataja kurondera amazi ku mugezi mbega n'icyo azohava yibuka gushikiriza ubwa mbere Mm, ah, tugeranije n'u- n'uba yirirwa kuvoma eh.
urumva rero nimba ushaka gufata ingingo zinyerekeye utanshizemo urumva yuko ari ikumira Mhm.
ariko niwanshiramo ingingo zinyerekeye uzozifata wumvise icyifuzo cy'iwanjye uko ndabyifuza hanyuma ibintu bigende neza Mhm.
leta rero ishoboye guhimiriza abantu bakaja mu itangazamakuru Mhm.
abakenyezi bagaserukirwa abagabo bagaserukirwa iterambere rishobora kunyaruka gusumba u- uko byari bimeze muri kino gihe kandi nibaza yuko biriko biraza yego Eh, turasi na idirisa ku yundi murongo wa telefone idirisa ikaze nawe idirisa uratwumva idirisa turi kumwe ku murongo wa telefone idirisa ndumva eh, tudashoboye kumugumana ku murongo wa telefone ngira ngo hariho akabazo eh, kuko hariho n'abandi turiko turagerageza gutora mbwa amatelefone yabo akatunanira turakomeza tubarondera nta kibazo nshuti bakunze b'ijwi rya amerika Eh, florentine tugiye naho mu vyerekeye abo bake n'ahatari bake kuko naho twavuze ngo ni bake biraruta twashika muri uh, muri izo nganda zitandukanye haba mu Burundi haba hehe ibivugirwa muri izo nganda zitandukanye ibikorwa bihabwa abamenyeshamakuru biba biri ku rugero bituma ko umwe wese aduga muri uwo mwuga yumva umenga arufisemwo uruhara canke hariho um, ico twita mu rurimi rw'igifaransa amasuje izo nkuru zimwe babona umenga izi ni zikorwa n'abagabo ko ziranagoye ivy'umutekano n'ibiki ugasanga zimwe zoroheje nabo zigiye mu bapfasoni n'abakobwa vyakunze kuvuga cane mu manama atari make ndavyibuka nkiri muri uwo mwuga mu gihugu c'uburundi
Ah, uko biri ikibazo nk'uko twatanguye ku- tubivuga ni ikibazo gifatira kuri kahise kahise kakumiriye umukenyezi kahise katumye umukenyezi yinjira buhoro buhoro buhoro buhoro mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'ibihugu atari ku rugero rumwe n'abantu b'abagabo ibyo rero ntihubwire ngo ni ibintu bigarukira ku ku biboneka hanze gusa no muri izo nganda wari kuravuga naho a- ako kantu k'uko umukenyezi yakumiriwe gakomeza kugaragara ibintu niko biri Mm.
n'ikimenyamenya ni uko ubona mu nzego z'ubuyobozi bw'ibi- bw'ibigo by'itangazamakuru nk'ubu abakenyezi u- urabye muri rusange baracari bake Mhm.
none ninde afata ingingo Yego.
ninde yumviriza uwo mu- uwo mukenyezi eh, w'umunyamakuru Mhm.
ninde aha agaciro icyiyumviro ciwe Mm.
bigenda gute kugira ngo ico ciyumviro ciwe gihabwe agaciro canke niyagishikiriza ninde aza kuja niwasikiriza inkuru nimba ari inkuru ya politike ico ciyumviro niba ugishikirije ninde aza kugenwa kuja kuyikora Mhm.
Mm, ha- ba- baza kukugenera iki wewe ivyo bintu uko bigenda bigaragara rero haracarimwo ako kantu kikumira Mm.
nimba ari ibiganiro bikomakomeye vya politike canke bya- biraba umutekano Mhm.
simvuze yuko ari bose ariko hariho bamwe bamwe batiyumvira yuko ibyo atari inkuru yo gushinga umukenyezi ngo ugenda utegure ico kiganiro gikomeye nk'uko Mm.
ariko nimba ari ikiganiro kiterekeye imibano ari ikiganiro kiterekeye ubuzima bwiza Aha.
tumva yuko byoroshe kubwira diane bati genda ugitunganye ugikore Mhm.
Mhm. wowe nk'umukenyezi turavye yuko biza kugenda neza Urumva ako kantu karacahari Mhm.
ariko ntibisobanura yuko abakenyezi bakomakomeye bashobora kubigiramo uruhara kandi bakabikora neza Mm. Eh, none ubwo hari uwo kwibaza ati eh, uko kutaronka abo bav- bakenyezi bandi baza mu biganiro vyacu bitandukanye abakobwa baza mu biganiro vyacu bitandukanye biba binava no kwitunganywa ry'ivyo biganiro biva hejuru bikazoshikira wa munyagihugu akumva yuko kuko ivya politike eh, biranavugwa n'abagabo gusumba abakenyezi nko mu gihugu c'u Burundi n'u Rwanda akumva ryaje ry'umugabo niryo ryama kuri politike nawe akumva umenga ntibimuraba
nico rero Mhm.
henshi baraba bakavuga yuko gikwiye guhinduka Mm.
wavuze uti natwebwe muri voa twaragize u- u- uruhara muri iyi fifty fifty challenge uraba yuko amajwi agara a- asohoka kuri radiyo nimba ari abanyamakuru cyangwa abo twahaye ijambo tugerageza ku- kuraba ko hari uburinganire hagati y'abagabo n'abagore ni ukugira ngo ico ciyumviro cyamaze ku- gu- gu- gutsimbatara cyamaze gufata ikibanza mu mitwe y'abantu baba abagabo baba abagore gihinduke kuko nimba ari n'umugore abigira atabizi nimba mwanditse muti murahawe ijambo Mhm.
muri email eh, mirongo itanu ukabona izidashika cumi n'izo z'abagore gusa Mm.
kugira ngo hari uwagiye ngo bamubuze ngo we ntiwandike Mm.
nimba ari umugore ujya ni ibintu biba biri mu mutwe wiwe bimeze uko Mhm.
byamaze gut- gufata ikibanza byamaze gutsimbatara Mhm.
kuko yibaza ati iki ibyo ntibinandaba Mm.
ni itangazamakuru ni politiki n'umupira ntibindaba jewe Yego.
ugasanga rero urwo ruhara ntarugize canke kubera rya shusho Mhm.
rya wa munyamakuru w'umugabo mu ikositime na karavate ariko aravuga ibya mutekano ariko aravuga ibya politike Mhm.
nti- ntiyumva yuko ari mu bi- bimuraba bimwerekeye Mm.
ariko u- buke buke jewe nibaza yuko bi- bigenda bihinduka Mhm.
kuko uko byari bimeze mu myaka mirongo itanu siko bimeze ubu Bigenda bihinduka.
kandi urumva yuko harimo n'utwigoro two kugira ngo binyaruke guhinduka Mhm.
kugira ngo binyaruke guhinduka kuko isi yaramaze gutahura yuko ntihashoboka iterambere na gatoya mu gihe umukenyezi atarimo asigaye inyuma Yego.
kuko i- itangazamakuru rivuga kuki Erega i- i- ibyo uwo mukenyezi aba agiye kuvuga nimba ari umunyamakuru ntaba agiye kubivuga kugira ngo biteze imbere umukenyezi gusa cyangwa uruhara rw'umukenyezi gusa Mm.
bihindura sosiyete muri rusange Mhm.
kubera uruhara rw'umukenyezi wenyine ubwiwe muri sosiyete bihindura sosiyete muri rusange umukenyezi ntiyagira ijambo nk'umwe mu banywanyi ba radiyo akunze akagira ibyo novuga ngo amatsiko yo kumviriza ah, i- ibi- ibica kuri radiyo akumviriza ibiri mu biganiro bikamwigisha bikamuha inyigisho nshasha aka- zigatuma yiteza imbere ni sosiyete izo i- iteye imbere muri rusange Mhm. Yego. nuko rero turase louis michel ku murongo wa telefone louis michel ikaze
yego diane mwaramutseho twaramutse kandi turaza kwirirwa amatelefone yanyu niyo yasa nkaho ariko aratugora ariko turumva mu buhinga bw'ivyuma biriko birakemuka bukebuke
Eh, ndumva nta nubwo ndimo kumva neza ariko Mm.
ndagira ngo ndagira ngo mbaze umutumirwa Mm.
hari ibihugu bimwe na bimwe na bimwe ndetse no muri afurika birangiye ibihugu byatembeye birahari usanga abantu b'abanyamakuru batotezwa ndetse bakanicwa ariko byatanga imibare ukumva abanyamakuru barafunzwe ukumva abandi bahishwe ukumva byagenze Mhm.
ariko yewe mbona mbona mbona iyo atari yo mpamvu Mm.
none se abagabo bo kubona bakajya mu itangazamakuru abagabo ntabwo bakunda umurimo wabo mbese hari n'urugero watanze hari urugero watanze Mhm.
nk'ubu ngubu mu biganiro byinshi Mhm.
haba ku ijwi ry'amerika urugero ngiye nkunda kurikurikirana Mm.
uze kuza kumva ko muze kuza kwavayo n'umu- n'umu- n'umutegarugori cyangwa umwari n'umwe ubahamagaye Mm.
none se aha naho aha ngaha urabona ah, umuntu ahamagaye hano mu kiganiro akavuga hari ikibazo kiba gihari Mm.
hagomba kuba hari impamvu ibitera ituma bitinya ariko ntabwo twebwe twavuga ngo ni impamvu iyi n'iyi n'iyi ahubwo hari wenda umuntu avuga ko ariko ariko kamere yabiteye wenda umu- u- umudamu cyangwa umu- umu- u- umwigeme akavuga ati reka da ntabwo nashobora gufata mikoro ngo njyare yanjye mu bantu ngenda ngira icyo mbabaza cyangwa se ntabwo dore nk'ubu ngubu hambere aha ngaha hari umudamu nawe mikoro ndaramubwira nti ubaze iki kibazo mvuye ku ati reka reka da ati hatagira umuntu unyiyumvira akumvise se ikibazo kiri hehe Mm.
hagomba kuba hari impamvu ituma bitinya ituma bitinya Mm.
ariko ndagira ngo ahubwo a- a- aducukumburire atubwire impamvu wenda imwe ituma bitinya kandi akabazo ka kabiri Mhm.
namubaza mbega iyo yageze yiga ibintu byitwa itangazamakuru urakoze cyane diane urakoze cyane nawe wamutumirwa urakoze cyane louis michel ngaho mu gihugu cy'u rwanda yego urakoze cyane Mhm, florentine numvise akabazo ka louis michel
ego me- louis michel aravuze ati hategerezwa kuba hariho ikintu gituma abakenyezi n'abigeme bitinya Mhm, canke harimo kamere mhm, Ati, gucukumbura rero jewe ndabikora mu bushobozi bw'iwanje eh, ku- ku byo niyumvira mhm, ndabiye nuko nakuze nuko nzi sosiyete eh, imi- imibano uko imeze mu burundi nibaza ko bidatandukanye no mu rwanda mhm,
ahubwo nimba harimo uku kwitinya twari dukwiye kwibaza ngo mbega uko kwitinya ni kuki kuri ku mwana w'umukobwa kutari ku muhungu mhm.
kubera iki abantu b'abagabo bariko barafata amatelefone bagahamagara Yego.
ariko umu- umukenyezi ntahamagare Mhm, uku kwitinya kwaherehe kwatanguye ryari mhm, dusubije amaso inyuma rero mhm, akaba a- ayi- ashobora kwibuka ingena biba bimeze abana bakiri batoyi mu mashuri y'intango muri pirimeri mhm,
abahungu n'abakobwa aka kantu ko kwitinya ko kwikumira harakaba kagaragara mhm.
ntakaba Nta- kagaragara bose baba bari bamwe ibicigiri bakina byabo mu ishure ntibiba bingana yego no muri segonderi biba bingana Mhm, baduga muri kaminuza ugatangura kubona abakobwa babaye bakeya Mhm.
baba baroye mhm,
bwa bushobozi bari bafise muri pirimeri bwagiye he mhm,
rero ndibuka n- nizere yuko biba byarahindutse muri kino gihe mhm, ariko ndibuka kuva ntangura umwaka wa mbere bakora urutonde rw'abanyeshuri mhm, kugira babahamagara mu gatondo mwinjira mhm, nimba witwa diane nini nahazwe mhm, hakaba hariho umuhungu yitwa nini nahazwe simo mhm.
yahamagarwa mbere yawe Oh, yashobora kuba ari nimero cumi na zine wowe uri mirongo itatu na zibiri mhm.
kubera iki hatangura guhamagazwa abahungu hagasubira abakobwa hagasubira abakobwa Mhm, kandi wibuke yuko muri hageze gukora ikibazo cya leta kijya muri eh, mu mashuri yisumbuye mhm, intonde ama- amatirikire zatangwa zaba zifatiye ku kuri izo ntonde zo mu ishuri mhm, ni ukuvuga nimba mwangarije amanota manini n'ahadosimo mhm, matirikire yiwe iramufasha kurengana imbere yawe nimba bakeneye ama- ibihumbi bibiri muri ekore segonderi ni ukuvuga mwanganiza amanota wowe wasigaye kubera nimero yawe iri inyuma mhm. kandi kubera umwana Ikumira w'umukobwa rita- kubera umwana w'umukobwa itu- ikumira ritanguriye ngaho Mhm,
none uzoreka ku- kwitinya gute mhm, uzoreka kumva yuko utangana na wa wundi gute aho simvuze muri bya bindi byo muhira byo kuvuga bati wewe ja kuvoma nawe ja gukina umupira mhm.
nizere yuko ibyo ariko dusa n'ababikira buke buke bisa n'ibyaheze ubu ababyeyi bazi ingene bagabura ibikorwa by'abana Mm, urumva urumva rero uko kwitinya si icaha abakenyezi n'abigeme bakora kiberekeye umuntu yoshobora kuvuga ati ibyo birabasha Mm.
ijambo bararihabwa ntibari ntibarifata ntibarifate yego ni ibintu bifatira kuri kahise kandi byashinze imizi muri sosiyete bizofata akanya rero kugira ngo bivemo mu bizofata mitwe akanya rero kugira ngo bishobore kuvamwo Mm.
bisaba akigoro ari nako kaka kariko karakugwa wumva ibigo by'itangazamakuru bikomeza kuvuga biti turifuza abanyamakuru b'abakenyezi turifuza yuko ibitigiri by'amajwi byungana hagati y'abagabo n'aba- n'abagore baba abanyamakuru ubwabo canke abo duha ijambo Mm.
gukomeza kubivuga rero kuri twebwe bituma abantu bumva bati e erega bwa bundi birashoboka Mhm.
kuko ngumije kuri ako karorero nyene naguhaye yego nimba diane ninahazwe ari miro- nimero mirongo itatu na zibiri mu ishuri Mm.
ni ninahazwe simo akaba ari cumi na zine Mm.
hageze gukora ikibazo hakagera gutora amabwiriza gutanga amanota Mhm.
urashobora kuba uwa kabiri Mm.
kuko baguhamagara ubwa nyuma ntibyatuma utegerezwa kuza inyuma yiwe Mhm.
ariko kubera ukuntu sosiyete yubatse uko bya- u- u- wakomeza gutera imbere ku ishure ukabona aba- aba- abakobwa a- amashuri magufi nibyo babwira bati iga ningo ugahamu urondera umugabo ibindi Mm.
nabyo Bizoba niba birazahanye.
ya- yahedeje w'umuyenjeniyeri ubona amashuri yawe hari ikindi ko uzi gusoma no kwandika Mm.
ibyo rero tubibamwo ariko tutabizi Eh.
hanyuma bikagira n'ingaruka ku buzima bwacu bwa minsi yose tutabizi Mhm.
tutabizi biri inyuma muri ka gace k'inyuma mu mutwe bita sibikonsye Mhm.
mu bwonko Yego.
ugasanga ntibigenda iyo telefone ntuyifate ngo uhamagare kandi iki- ikibazo kiriko kiravugwa kikwerekana kikuraba ugasanga Kubera ko n'ibi- ariko sosiyete yakoreye.
ugasanga n'ibibazo by'abagore Ariko biko genda bivugwa ko n'abagabo yego bisobanura.
ndibuka yuko nko mu burundi hariho n'aba n'abatubwiye ati murishinga mwicaye muri izo nzu z'itangazamakuru abandi bariko baraja kubaka ubwo mugenda hanze mu biganiro muki umwanya uriko urakujana ukumva umenga hariho ico babona ko gitegereza kuza imbere y'umwuga wawe yego hari- hanyuma yabajije ati none yarigeze yiga itangazamakuru Mm, itangazamakuru rero nagigiye mu itangazamakuru mhm, ikintu iyo gikunda uragikora bizine na nagiye ngo nicare mu ishuri nige Mhm.
ariko kubera ko nagize ayo mahirwe yo kuja mu itangazamakuru by'ukuri narize kandi narize bikwiye mm. ntihagire kuko rero uragiye uko ugira amahirwe baka- bakaguhugura baka ukaronka ibyigwa biku- byuzuye bituma ushobora gukora umwuga wawe neza Mhm.
ariko urumva ivyo nabe ari uko nabanje kuja mu itangazamakuru ni nawo mwuga bavuga ngo wiga iminsi yose buri gihe uje yego ngo uriga igihe buri munsi Yego. Eh, Florentine umva rero urana tubashaka kuja muri no mwuga ko baravuga ko batana amashuri y'itangazamakuru mu gihugu c'u Burundi ahari urabahumirije ko iyo wabigiyemwo ushobora kukora neza utafise niyo mpamya bushobozi impamyabushobozi Yayo.
iyo- nimba ata shure rya journalisme rihari Mm, ntibisigura yuko u- uda- bidashoboka yuko uja mu mwuga w'itangazamakuru mm, kuko nibagukunda bakakubona yuko ufise ubwo bushobozi mhm, bazoshora umutahe wabo muri ubwo bushobozi bwawe mm, Nuko bazo- bazoshiramwo umutahe wabo muri ubwo bushobozi bw'iwawe baku- bakwigishe bakuhe ubumenyi bukwiye bushobora gutuma ubukora neza Mhm.
hari amaseminere hari hari ibintu byinshi diane urabizi yuko iyo umaze ku- ku- kwerekana yuko hariho ico ushoboye mhm.
itangazamakuru rirarera Rirarira cane barakwigisha bakagu- bakamenya yuko ufise ibyangombwa byose Yego.
kugira ngo ushobore kubikora neza urakoze cane gose florentine kwizera turiko tuvugana uri aho mu bwongereza london akaba ukaba ukorera iradiyo y'abongereza bbc ni ku ruhara rw'abapfasoni mu mwuga w'itangazamakuru abireme nawe turi kumwe bireme uratwumva yego uhererehe bireme
mwiriwe mwiriwe
Mm, ndi mu rwanda mu karere ka musanze Mhm.
mu majyaruguru y'u rwanda yego akabazo canke intererano kwa florentine kwizera ikintu kimwe navuga ku bapfasoni no ku bigeme Mm, batweretse ko bashoboye kandi ko hari imirimo bakora y'abasaza babo bakora mhm, ariko ikintu ki- kigaragara ni cya kintu cyo kwitinya akumva ko ngo nta ngo nkanjye mu mufasoni ngo ntawambona ndi hejuru ku nzu ndimo kubaka kugikwa ngo nazaba mm, ako kantu ka kuko kwitinya ahubwo nge numva ko niba ari ubukangurambaga bakorerwa cyangwa se ubu bigize bakaba batinyuka imirimo y'iyo mhm, kuko cyatuma aho twamaze kubona ko bashoboye ibintu byose ahubwo icyatubonye ngo na rwo ari ubukangurambaga bwimbitse Mm, akumva ko bagakora kuko imbaraga barazifite mm. ubwo bu- ubwo ubwo ayo mahugurwa uyasabira amenyesha amakuru canke uyasabira n'abandi batara- ba- bashaka kwinjira muri iyo mwuga ga birema
Eh, urebye Mhm.
ni ukuvuga ngo no mu rwanda Mm.
barahari abakobwa basho- bakora imirimo y'abagabo ariko bamwe barakitinya ka kantu ko kwitinya niko kakibareba
agatelefone ka bireme turumva tudashoboye kumwumva neza metode wewe twumve ko twumvikana cyose ikibazo c'amatelefone muratwihanganira nshuti bakunzi bacu metode ikaze
murakoze cyane ndabumva Mm, uherereye gameto
Eh, mperereye igitega eh, mu burundi Mm, akabazo canke intererano kwa florentine kwizera
Mm, donke sinzi ko mwobwira mu ncamake ku byo mwariko muraganira ko kuko ikiganiro sinacumviriye florentine uratwihanganira urazi ibibazo bbc na voa turimo mu gihugu c'u burundi nta fm dufise haba dukunda bakaguma bavuga ati ndavuga naho ntazi ivyo muriko muravuga twagutumiriye florentine kwizera wo muri bbc gahuza kugira ngo ashobore kutubwira uruhara rw'itangazamakuru ku bapfasoni n'abigeme mu gihe ibitigiri by'abakuru uno mwuga b'abapfasoni n'abigeme biri hasi cane ndetse n'abatanga intererano b'abapfasoni n'abakobwa muri buno mwuga ugasanga ibitigiri biri hasi cane gose
ah okay Mm.
niyo sije mwariko ndayumvise Eh.
numva no- mu bisanzwe jewe nka jewe ku ruhande rw'iwanje numva notanga intererano Mhm.
Eh, notumirira cyane eh, a- abakobwa n'abafasoni kwitinyuka baka bakagira nabo ijambo kuko mu bintu by'itangazamakuru vrema abakobwa si ikirenga canke abakenyezi si ikirenga ariko Mm.
ni ibintu usanga bashoboye vrema ugasanga mbere no kubabera birababera Mm.
rero notumirira nka florentine kwizera amaze kuba yarageze aho ashitse Mhm.
yo yogira icyo akoze kugira ngo abandi bakenyezi cyangwa abakobwa bagenzi we babone inzira yaciyemo canke babereke inzira bocamwo kugira nabo bashobore kugira aho bishikanye muri uwo mwuga w'itangazamakuru Mm.
ego vrema eh, navyo vyofasha cane kuko abakobwa n'abakenyezi usanga bashoboye ariko ingorane bafise baritinya Mhm.
Eh, Urakoze icyiyumviro cane.
urakoze cane Yego, metode Ah, ico ciyumviro umushikirije yari yanacishuye ko tugitangura so wenyene bimubwiye bari bamusavye ati ni ukuza murabasuguma mukabafasha yacishuye ko wakoze cane gose Mm, namwe Yego.
mwagize neza kuduhamagara ego uh, florentine u- tugitangura watubwiye ati hariho ibintu jewe mbona tutabishitse ko bizogorana Ha- wavuze ikintu ca mbere gusobanukirwa kumva ko biku- umuntu bimuraba aho hantu none tuzohashika gute abakobwa tuzohashika Mhm.
uko tuzohashika ni uko uruhara rw'umwe wese arukora yiyumvira yuko guhimiriza umukenyezi kugira uruhara mu buzima bw'igihugu Mm, harimo no kubicisha mu itangazamakuru mm, atazoba abikoze kubera ari bakwe agiriye umukenyezi mhm, ariko ariko kubaka sosiyete niko kubaka ibihugu Mm.
niko kugira iterambere yego.
hariho umuntu yigeze gutanga akarorero ati mirongo itatu ku ijana nabyo nyine ntibikwiye Mm, ati ni ni ni ikumira mu rindi mhm, hari abahora bavuga bishimira ngo abakenyezi none nibatware n'ibyo birabakwiye yego.
n'ibyo mirongo itatu ku ijana biramaze Eh, ukamenga ntibyabo batwaye ni na na kantu ka ko kubagirira ibakwe mhm, ikigongwe mm, Mm. Ku- kugira ngo ba- baronke nabo uruhande rwabo bu- bukwegurirwa ariko mhm, nk'uko nabivuze n'ubu ndabisubiramwo ico baba bakorewe abo bakenyezi mu guhabwa ijambo mu guhabwa urwo ruhara si kugira ngo abe aribo baja ku- ku- kuronka ivyitaro mhm, ni ukugira ngo bigire eh, ingaruka nziza kuri sosiyete mhm, kuko kubaka utubakiye ku mukenyezi ni nko kubakira ku musenyi jewe niko ndavyumva mu mutima iwande kandi niko ndabivuga yego.
umukenyezi yize amenya yuko umwana wiwe ageze kuja ku rucanco kuko yasomye itariki Mhm, kumubuza kuja kw'ishu- mw'ishure ni ukuvuga yuko bizogira ingaruka kuri kuri urwo rubyaro rwiwe bizogira ingaruka ku iterambere ry'igihugu bizogira ingaruka kuri sosiyete muri rusange yego.
guhimiriza abakenyezi rero mu kubamenyesha yuko bakwiye kugira uruhara mu- mu itangazamakuru ni byiza kandi bizogira ingaruka nziza no ku bantu b'abagabo Mm.
urabona yuko bariko barabika abafise iterambere batuja imbere muri byose none zitwa ko turavuga kuri bbc ya 50-50 challenge guhamagara abakenyezi nimuze mu itangazamakuru nk'abanyamakuru nimuhe ijambo abakenyezi bumvikane mu itangazamakuru ugira ngo babigira kubera akagongo cyangwa urukundo bafitiye abakenyezi kuruta abagabo Reka, mm, barazi yuko ari iryo terambere mhm.
kandi bariko barabikora kandi ku muvuduko nk'ubu uye muri bbc ah, ndamaze kubona yuko kuva batanguye i- ku- kwiha iyo ntego ya 50-50 challenge hariho ah, ah, ah, ico nokwita courbe bagiye bipima ko baraba ingene ivyo biharuro biriko biraduga kugeza mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka urabona yuko ivyo biharuro byaduze cane kubera uko umunsi uheze inyuma y'ikiganiro bagenda bagafata umwanya bakisuzuma Mm.
uyu munsi twahaye ijambo abakenyezi bangahe Mhm.
bimeze gute ugasanga ibiharuro byatangiye kuduga batarabikora ko bitangana uko Mm.
ni ukuvuga rero ni- bibandanije umwe wese akabigira uruhara rwiwe ibintu birashobora birashobora guhinduka.
guhinduka yego Eh, mu buyobozi mu- mu- mu- mu buyobozi ujejwe igisata c'amakuru Mhm.
director of news yego ni umukenyezi Muri Ni BBC.
igiti gikomeye cyane Ah.
Mm. Aba- abanyamakuru bari hirya no hino ku, ku mugabane wa afurika a- aba bantu ba- babona kuri televiziyo harimo abakenyezi kandi babishoboye ni ukuvuga rero birashoboka u- i- itangazamakuru si umwuga w'abagabo Mm.
nta muntu n'umwe yabitubwiye ko ari umwuga w'abagabo Mm.
si umwuga abakenyezi badashobora kuko si byo abawugiyemo biraboneka yuko bawukora kandi bakawukora neza nta kintu na kimwe gikwiye gutuma umuntu yumva yuko ari ibintu byo gutinya haba namba Yego.
rero nico novuga urakoze cyane rwose florentine kwizera Eh, jean dong uratwihanganira watebye ku murongo wa telefone oya ikaze nta kibazo numvisha numvisha amanetiwake yananiranye ndabaramukije twakuramukije natwe
Mm, Mm. Na- igitondo cyiza urakoze cyane ni akabazo canke n'intererano
Mm, mbere na mbere amazina yanjye nitwa jean rongo mperereye i kigali ndera ahantu bita ku mukuyure kamaze ndamitse umutumire Mm.
nenda Mm, none kuramukije ngewe mm, mbere na mbere wenda ndamushimiye ku gihe amaze akora itangazamakuru ndumva ari igihe kinini cyane Mm.
Mm, noneho wenda nk'utubazo na nka dutatu namwibariza ariko nk'interano nabanza gutanga ndabona cyane cyane abigeme babanza kwitinya rimwe na rimwe mu mirimo myinshi igiye itandukanye Mm.
n'ubu ngubu wenda nkanjye icyo navuga mu ishuri naciyemo ry'ubwubatsi abakobwa benshi twiganaga ugasanga wenda muri teori arabyumva cyane ariko mwagera muri puratike ugasanga nta kintu azi ugatekereza ukibaza ati se wenda ibyo bintu arimo kwiga ko mbona ibintu bya puratike arimo kwitinyatinya ukavuga ati nagera nko kuri tere azaba azahakora iki none ngewe wenda utubazo namubaza ntabwo nakibanda ku bigeme cyane ahubwo wenda nakibanda ku bintu bijyanye n'itangazamakuru
Mm.
icyo namubaza se wenda yabona itangazamakuru mpuzamahanga se n'itangazamakuru ryo hano mu karere k'iwacu k'ibiyaga bigari byaba yashyize ku ku inganyagaciro se cyangwa nk'igereranya yabona bingana gute Mm.
yabona bihuriye he ikindi kibazo namubaza namubaza ati se wenda nk'aya maradiyo mpuzamahanga aba akorera hano mu karere kacu k'ibiyaga bigari akunda gufungwa rimwe na rimwe ese inkuru baba batangaza zaba zitandukira kuri ibi bihugu byacu cyangwa se ntabwo zitandukira cyangwa wenda biterwa n'imirongo cyangwa se wenda n'uko ibi- ibi- ibigo by'itangazamakuru muri ibi bihugu byacu wenda biba bigenderaho Mm.
none ikindi namubaza yagira inama ababyeyi iki ko tubona ko abana bamwe na bamwe bafite impano nk'izo ngizo ariko wenda ugasanga ababyeyi barabakumiriye bitewe n'uko wenda baba bavuga ati nujya muri iki ntuzagishobora kandi ugasanga wenda nk'umwigeme agifitemo impano ariko akamubwira ati ntuzabibasha tubazakora iki n'iki ngiki urakoze jean long ngaho mu rwanda ugira umunsi mwiza
nawe urakoze uwiteka kwiteho Mhm. florentine utubazo twa jean long
egome aravuze utubazo dushika kuri dutatu Mhm.
yagarutse ku kintu cyo kwitinya diane eh, twakivuze twakivuze cyane u- umwanya utari muto Mm.
kwitinya ntacyo bimaze kandi umuntu atagerageje ikintu ntashobora kumenya yuko agishobora cyangwa atagishobora yego Eh, umuntu gukomeza rero gusunika guhimiriza abakenyezi n'abigeme bakumva yuko uruhara rwabo mu itangazamakuru ari ntangere Mm.
hanyuma i- yavuze ati wogereranya gute itangazamakuru ryo mu karere n'itangazamakuru mpuzamakungu ibigo by'itangazamakuru mpuzamakungu nibaza yuko harimo ubudasa budafatiye kuko hari ababishoboye n'abatabishoboye icyo siko siko kimeze ahubwo hariho ubudasa bufatiye no ku buryo ah, ah, iryo tangazamakuru riba rifise uburyo niko mvuga uburyo bw'amafaranga uburyo bw'ubushobozi uburyo bw'ibikoresho n'ahandi i- mu karere hari abantu bakora itangazamakuru ryiza cyane cane gose yego b'abanyamwuga koko yego. hanyuma yagarutse ku kibazo cyo gupfungwa gupfungwa kw'abanyamakuru ati mbega ni kubera iki bishika mu bihugu hano uka- eh, ni uko baba bakoze umwuga wabo uko pardon yabuze amaradiyo amaradiyo imirongo ngo y'amaradiyo Ukuntu bakora yugarwa amaradiyo, na kuko cane cane aba- abanyamakuba mpuzamakungu bakoze umwuga wabo kutariko baba bakoze amakosa cane byose je ndabishira muri eh, kibazo c'ibihe aho bigeze uko ibintu biriko biragenda twibuke yuko hariho igihe wasanga nko muri gihugu mu- buri gihugu hari radiyo imwe yonyene rudende ivuga ariko ijana yego ubu ayo maradiyo arapfungwa ariko basi ariho Mm, n'imiburiburi ariho mm, ku kibazo cy'ababyeyi nabo bakumira abana babo mu kubumvisha yuko hariho imyuga badashobora itangazamakuru atari rwabo si byo umwana menya icyo akunda mhm, kuko niyagishira ku mutima azogikora kandi azogikora neza mm, rewe ndabyo akarorero k'umuyobozi wacu w'igisata cy'amakuru fran ansop mm, ni umukenyezi yego.
atwara igisa- ibisata by'amakuru muri bbc ku isi yose none ko abishobora kandi ari umukenyezi nico kimwe no ngaha kw'ijwi ry'amerika nawe n'umufasoni yitwa amanda bennett niwe aturongoye Eh, Mm, urumva rero abakenyezi barashoboye mm, umubyeyi ntiyobwira umwana ngo niwajya muri ibi ntuzobishobora raba gusa ko abikunda Mhm.
ubushobozi buva i- i- indani mu mutima mhm, ibindi nabyo bikaza byongera biza ari ibikoresho Yego.
ubumenyi ku- ku- ku- guhabwa uburyo biza ari ibyo kwifashisha ariko ubushobozi buva muri wowe yego urakoze cane gose florentine kwizera ukorera iradiyo y'abongereza bbc ifise icicaro ngaho mu bwongereza i londres tusa nk'abariko barasozera kino kiganiro cacu akajambo ka nyuma wotekerera baba abamenyesha amakuru bagenzi bawe baba abavyeyi baba bo mu ntwaro eka bose kugira ngo itangazamakuru vy'ukuri umupfasoni abonekemwo haba mu gutangaza amakuru haba mu kuyumviriza haba mu kugira ico aterereye kugira ngo amakuru dushikirize abakunzi bacu abashikira afise akanovera
icyo novuga ni iki abakenyezi n'abigeme itangazamakuru rirabakeneye rirabakeneye uruhara rwanyu ni ngombwa haba kuyinjiramo nk'umwuga haba gufata ijambo kuko nibyo bizokubaka iterambere si ukuvuga yuko ari ugupfa kunganisha i- i- ibitsina ngo amajwi aboneke y'abagabo n'abagore ariko umukenyezi niwe nkingi y'iterambere Mm.
itangazamakuru rifite uruhara runiniya cyane muri iryo terambere Mhm.
rero umukenyezi ntiyagira uruhara mu itangazamakuru azoba afashe umuyoboro ugana ku iterambere ushobora gufasha n'umwana we w'umuhungu n'umwana we w'umukobwa n'umugabo wiwe n'aho abaye mu kibano na kominote muri rusange Mm, turabakeneye rero mhm, mubyitabire yego urakoze cyane rwose florentine kwizera kuri kano kanya mwahaye ijwi ry'amerika muri muri isanga ejo nitwongera gusubira kugukenera ku bibazo bitandukanye byaba iby'umwuga canke ibitari iby'umwuga uzotwitabe nk'uko watwitabye uno munsi urabagambura gihari yego urakoze cyane Mwakoze rwose kumpa ijambo.
urakoze cyane rwose florentine kwizera abakozi n'abo bose bariko baratwumviriza muhereye hirya n'ino ku isi yakoze fasile gebehu yegeranije amajwi yacu na enjeniyeri karl bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma na lidiane nahadze kuri mikoro mwandanye kuryoherwa na porogaramu z'ijwi rya amerika turakomeje mu ndimi zitandukanye haba kuri fm canke ku mirongo migufi ya shotwave eka ndetse no kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com
bakomeje kutwumva ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikana
mwandanye kumviriza ijwi rya amerika radiyo radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda miriwe inshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio ndi muri kumwe na joe diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuba twumva muri mu burundi no kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda turi